iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe mu biganiro vy'enogenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na cumi n'indwi muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya birateye agahinda hari n'uwaba yakoze iyo jire ari amahera yakuranye ariko kugeza uno munsi benshi bafise amarira kubera ayo majire hariho benshi tutagira iyo dusoroma tutagira n'amatongo turimako dusoroma ngaha mu gisagara
uyu ni umwe mu badandaza badandariza amabarabara atandukanye y'igisagara ca bujumbura batewe impungenge n'amafaranga bakwa kugira ngo baronswe impuzu izwi ku izina rya jire badandaza bambaye abatari bake rero bafise utubazo dutandukanye kuko amafaranga arihishwa atari amwe twabarondereye umuco ku tubazo dutandukanye bamwe muri abo badandaza bibaza muze kuguma ku maradiyo yanyu biza guca muri ca gice c'inkuru ziba ziriko ziranuganurwa ku mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina mbanze ndababwire muri make ko abategetsi bo mu bihugu bitandukanye bigize umuryango w'ibihugu vya buraya bari mu nama rukokoma yatanguye kuri uno wa kane ikazohera ejo i buruseli mu bubirigi kugira ngo bige ku vyerekeye umugambi w'ubwongereza wo kuvana akarenge muri uwo muryango ivyinshi kw'ino nkuru turaza kubibashikiriza mu makuru yacu ari imbere iyindi nkuru ivugwa muri make ni uko umukuru w'umurwi wa onu ujeje kugarukana amahoro muri sudani y'ubumanuko jean pierre lacroix yatangarije mu nama y'umutekano yatangarije mu nama y'umutekano ya onu kuno wa gatatu ko ivyashikirijwe na leta y'ico gihugu ku bijanye no guhagarika intambara bitashizwe mu ngiro lacroix avuga ko intambara zibandanya ukuri kwamye mu ntara zitandukanye za sudani y'ubumanuko jean pierre lacroix avuga kandi ko ivyo ari ingaruka y'ingingo zifatwa n'abo ku mpande zose zigwana bagizwe n'uruhande rwa leta hamwe n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta babandanya gushigikira intambara ni mu gihe userukira sudani y'ubumanuko muri onu joseph mumumaloke we avuga ko leta yifuza kubona iyo ntambara iheze aha tukibutsa muri make ko intambara muri sudani y'ubumanuko imaze imyaka irenga, hagati, irenga itatu hagati y'abasirikare bashigikiye perezida salva kiir n'abashigikiye riek machar yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu iyo ntambara ikaba yatumye abarenga igice c'abanyagihugu ubu batagira ico bihereza kwera ubukene ibitero vya misile vyakozwe n'igihugu ca irani muri siriya kuri uno wa gatatu ku birindiro vy'abagwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu vyateye impari zikomeye hagati y'abagwanyi bashigikiwe na amerika n'abasirikare ba irani n'uburusiya basanzwe bashigikiye na leta ya siriya hari haheze imyaka ishika kuri mirongo itatu irani idakora ibitero nk'ivyo itangazo ryasohowe n'igisirikare ca irani rivuga ko ico gitero cakozwe mu ntumbero yo gutanga ubutumwa bwo kugabisha abiyahuzi bakorera muri ako karere n'abari hirya yako karere gato yamara ibinyamakuru bikora muri irani vyatangaje ko nyabuna ubwo butumwa bwari ubw'igihugu bidacana uwaka na irani arivyo israeli arabiya saudite na leta z'umwe za amerika amerika imenyesha ko abagwanyi ifasha batari mu gikorwa co kugwanya leta ya siriya canke ya iraki yamara ko batazoreka kwivuna mu gihe batewe canke mu gihe hatewe abo bicuditse hamwe igihugu c'ubudagi catangaje ko kigiye gukura abasirikare baco bashika ku majana abiri na mirongo umunani muri turukiya hamwe n'indege zijeje gucungera umutekano n'izitwara imizigo iyo ngingo yafashwe n'inama nshingamateka y'ubudagi kuri uno wa gatatu aho yatangaje ko abo basirikare bazokwimurirwa mu gihugu ca jordani n'ingingo isohotse inyuma y'aho igihugu ca turukiya canke abashingamateka b'abadagi gushika muri ico kibanza ivyagaragaye nk'ikibazo c'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri gitegerezwa kubanza gutoregwa umuti vuba bwango abasirikare bari muri turukiya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe turukiya yinjira mu murwi w'ibihugu vyemeje kurwanya umuhari wa leta ya kisilamu ico gikorwa kije congera ku bindi vyagaragayemwo ukutumvikana hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri inshuti bakunzi z'ijwi rya amerika muriko mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abari mu rwanda muratwumva atankomanze kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kandi tuhaye ikaze muri kino kiganiro mushobora kumva n'ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa kaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ngire mwiriwe ndabaha n'ikaze mu kiganiro canyu arico gwacu kuva kuri uno wa kane bujumbura hariko harabera inama igira gatanu y'amashirahamwe yigenga n'igisata c'abikorera utwabo ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wacu eloge wirika neza ariko arakurikirana ivyo nama mwiriwe eloge amahoro neza diane iyo nama yitabwe n'abantu bangana gute ikaba igamije iki
abantu iyi nama bayitavye si bake bakaba bava muri ivyo bisata bagiye kudondagura ariko kandi harimwo eh, novuga n'abaraba ibisata vya politike kuko eh, hari nk'abaserukira eh, inama y'abashikiranganji bo mu karere k'ibihugu eh, bitandatu bigize umuryango wa EAC nkuko mubizi hiyongeye ko igihugu eh, ca Sudani ni ukuvuga rero ikigamije si ikindi ikigamije ni ukugira ngo ihe akaryo abayitaba bagizwe n'abikorera utwabo bagizwe n'amashyirahamwe yigenga n'aba bafata ingingo kugira ngo bose barabire hamwe bahanahane ibyiyumviro bongere bakarishanye ubwenge bongere berekane ibyo umuntu wese yashoboye gushaka muri kahise hamwe n'intambamyi yagize mu gisata ciwe umwe wese aho aherereye eloge iyo nama ibaye mu gihe abari mu runani rw'amashyirahamwe yigenga amwe amwe muri karere ka afurika y'ubuseruko yase bari bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo muri ako karere ka afurika y'ubuseruko bavuga ko batazokwitabira iyo nama kumvu ahani z'umutekano boba baje
diana abahibaje nk'uko mbere umunyamabanga mukuru wa EAC asanzwe ari n'umurundi eh, liberhamf mukeko yabitubwiye yavuze ati aba bantu twanabonanye bambwira baranyandikira ariko yavugize ati iki ni igikorwa ca EAC kandi cemejwe n'inama y'abashikiranganje y'umuryango wa EAC yuko giteza kubera i Bujumbura yongeye ko ati siyo nayo nama ya mbere ibereyeho aho ibujumbura muri iyi minsi heza bavuga iby'umutekano ariko mvumuke kagira ati yaba ayo mashyirahamwe yaba n'abanyamigambo yaba n'abandi bantu ngaha mu karere ka yasi bose turabakeneye bagahanura bagakora ibikorwa bagenewe ariko ku bijyanye n'aya mashyirahamwe nko mu burundi yagirijwe ko yakinye politike agira ati ibihugu uko byitunganije birashobora gukosora bigashobora guha intumbero amashyirahamwe cyane cyane ku bahunze nahagira ati nta gihugu cy'umuryango wa yase kidafite abantu bahungiye mu bindi bihugu atariko abo bose n'abanyagihugu dukeneye mu muryango wa yase nk'umuryango umwe kugira ngo baze batere icyo bashoboye ibihugu byacu byiteza imbere uravye muri make ibihugu bitandukanye biri muri uyo muryango bayitabiriye gute ni bande baje ari benshi ni bande bahaze mu bitigiri kuva kuri uyu munsi uravye twavuga ko ibihugu vya uganda na kenya arivyo vyaserukiwe n'abantu benshi ariko uravye nk'ibihugu vya tanzania gushika uyu munsi bimaze guserukirwa n'abantu batatu igihugu c'u rwanda haje umukenyezi umwe atarenga ntuba ntarenguke hanyuma igihugu ca sudani y'amajepfo naco kikaba ata n'umwe yari bwagiserukire muri iyi nama kugeza kuri uyu munsi nsubi inyuma gato rero diane twavuganye n'umunyarwandakazi aho yatubwiye ko we abona ko ari ibisanzwe mu gihe indege y'u rwanda isanzwe igwa i bujumbura ko ashobora kuza muri iyi nama n'ubwo imigenderanire y'uburundi n'u rwanda yatosekanye urakoze cyane rwose roje wirika neza kuri iyo nkuru turaza kongera tugukenere mu makuru yacu ari imbere kugira ngo ubandanye duha umuco kuri aho bizoba bigeze urakoze nawe
ayavugwa mu ntara tuyahera mu ntara ya muyinga aho umuce munini w'abanyagihugu wo mu bisagara bitandukanye vya muyinga batakironka amazi y'amabombo y'imvungo nuko ayo mazi usanga acafuye batakinwa murantunga imvungo nuko ayo mazi usanga acafuye umunyamakuru wacu Moyize Misago atubwira ivyinshi kuri no nkuru ayo mazi ya Karemera ahurumbirwa n'abanyamuyinga aho bavuga ko ari amazi kama ayo mazi usanga ava mu migezi ku misozi iri ku mutumba wa karemera uwo mutumba uri nko ku birometero bine uvuye ku mugwa mukuru wa komine muyinga abanyagihugu bakavuga ko amazi ya regidezo usanga acafuye kandi ko afise akamoto kabi kugira uvome kuri ayo masoko bisaba ko uzinduka kare cyane kuko usanga imirongo y'abantu bayakenera ari benshi cyane abadashoboye kuja kuyavoma barayagura abanyagihugu bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko bahitamwo kunywa ayo mazi ya karemera mu kwikingira indwara z'inzoka ngo kuko aya regidezo usanga atari meza ibido y'aho mu karemera ishyitse ngaho mu gisagara hagati usanga ariko arayiguza amafaranga igihumbi no ku mukoni hirya ni kure rwose yaha mugabo bavayo baje kuvoma amazi bakoresha ino karemera abatari bake bayanyoye bagwara za tifoyide za ndwara z'imicafu cyangwa za nkorora bivuye kuri ayo mazi nyine yego ku mpuzamagara yabo baremera bakazimbwa kuri ayo mazi mugabo bakanywa amazi y'isuku kandi aryoshye wamaze kugura amazi ya karemera cyane rwose kuko nshoboye kunywa amazi ava mu irobine indwi yose tifoyide mba ndayigwaye yego aya mazi ya karemera noyagera hamwe namwe ya kinjo ku buryo nta gacafu karimo na gatonya kandi ara- a- aryoshe kubi ntako noyagereranya na- n- nayo ya rezidezo amazi yo mu mabombo abo banyagihugu bavuga ko bayakoresha mu kuyamesesha guteka canke ibindi bikorwa vyo mu nzu aha bakavuga ko ayo mazi ari mabi rimwe na rimwe akaza afise imicafu myinshi kenshi ayo mazi nayo kumesesha koza amamodoka no gukora mu gikoni twese tuyakoresha ni muncamake nayo kumesura no, no guteka no gukoropa nayo kunwa muncamake si meza niyo yote- niba ateshe mwisafuriya aca yirabura none ko mu- aca mu ibombo bigenda gute ngo acafure kubera iti- ama- amatiyo ya kera a- ari ay'ivyuma urumva acice mw'ibombo kenshi kuba baca bashiramo imiti imicafu iba yapfuye mugari muraza wo guyitiyo uca usanga a- asa nabi bamwe mu banyagihugu bakora urudandazwa rw'ayo mazi ya karemera usanga bazindukira mu mwonga kuyavoma maze ibido imwe ikagurwa amafaranga ari hagati y'amajana atandatu n'igihumbi abakora ako kazi barashima aho bavuga ko kabatungira imiryango
nkakazi ko kudandaza amazi nyene nkavoma nkaca ndadandaza kuramo amafaranga yo gufasha umuryango muhira ndadandaza ibido n'igihumbi akarindwi majana atatu iki aka cumi n'atanu majana atanu jewe u- uyu mwuga ndawukoze ikiringo c'umwaka wose kandi je ndashima karambeshejeho nta ngorane kandi nta bantu mvuga ati barangora cari ba- bamvuruga je n'abategetsi bose banyemera nta kibazo kuba ndayakorana ibintu vy'isuku n'amabido ngajya murayabona arasukuye
abadafise uburyo bwo kuyagura usanga nabo nyene bazindukira ku mugezi kuyavoma ngabire evelyn wo muri karite kibogo yo mu gisagara ca muyinga asaba abajeje intwaro kububakira ayo mazi ya karemera mu buryo bwa kijambere ngo kuko afasha abanyagihugu benshi jeco nasaba nashaka yuko boraba kuntu bayatwubakira bakatugirira n'ijya ntuzenya hari ikintu cy'igitanga bubaka gishikiramwo amazi bakaca bagira akantu k'akayunguruzo Ka- amazi akaza ayunguruye ico kintu rero ntakihari je narakoze mu bintu vya IRC vyo kubaka amazi ico kintu na- nasangaho ka- muri Karemera batakikoze rero nasaba yuko boyatwubakira bakazana n'ubuhinga nkumbure bwa none nyene bukaze bakayaduhingurira kweri amazi yacu ni meza cyane mu gisata ca regidezo mu ntara ya muyinga bavuga ko bobo bama boza ibikono vyabo vy'amazi nubwo biri uko amakuru twahawe ngo ni uko ayo mazi yoba acafugwa n'imiringoti y'ivyuma yoba ishaje canke ibikorwa usanga biriko bikorwa mu matiyo bigaheza bigacafuza ayo mazi muyobozi bw'amazi yo mu migezi muri komine muyinga regi kominal dolo batangaza ko bariko bakora uko bashoboye kugira banagure ayo mazi ya karemera na rija afasha abanyagihugu benshi charles miburo arongoye ico gisata muri iyo komine akavuga ko bariko begeranya uburyo twebwe nka regi kominari doro ubu turi ko dutegura kwegeranya uburyo hanyuma twegeranije uburyo duce dutangura kuza turakora ayo mazi kenshi na kenshi dusanga ahurira kuko- na- kw'abantu benshi kuko turabye nk'i- nk'iri vomo rya karemera dusanga rihurira ko ingo zirenga igihumbi zihavoma rero hamwe imana yodufasha tugashobora kwegeranya ubwo buryo bukaboneka turategura ko twoyasanura ubwa mbere hoho akaza ari menshi hanyuma binabaye ngombwa tukongereza n'imigano yo kuhavoma ubwo buryo butabonetse hariho aba ngira neza bo mu mashyirahamwe bakunda kuza kutubaza gufasha mu gisata cy'amazi hamwe botubaza ic- amasoko bokora tubona yuko iryo vomo rya karemera rifitiye akamaro kanini abanyagisagara cyane cyane yuko tworishyira mu ya mbere twoshikiriza mu yo kugwa kuri uwo mutumba wa karemera hari imigezi ibiri ifise imigano itatu wasanga urujya n'uruza rw'abaje kuvoma ayo mazi ikaremera mu ntara ya muyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'uburundi moise misago ijwi rya amerika
sha bijya biza biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero ku nkuru yanuganuzwe cyane ku mbuga ngurukanabumenyi uno munsi tuza kubabwira ku nkuru yerekeye abadandaza batembereza mu mabarabara atandukanye udufungurwa dutandukanye amabarabara turiko turavugana yo mu gisagara ca bujumbura i burundi aho bahawe uruhusha rwo gukora urwo rudandazwa mu mwidegemvyo ariko rero hari ibyo barinda gusabwa kugira ngo bashobore gukora urwo rudandazwa aho twavuga nk'ivyambagwa ariyo jile igurwa amafaranga ibihumbi mirongo itatu kuri bamwe abandi ugasanga bayigura munsi y'ayo mafaranga hariho kandi n'amafaranga y'intererano ku kwezi ku kwezi atangwa agera ku bihumbi bitatu iyo nkuru rero y'ayo mafaranga harimo ukuri abandi bakabona ko atakuri kurimwo ijwi rya amerika ryagerageje kurondera umuco rirongera riragerageza kurondera inyishu ku bibazo bitandukanye bibazwa kuri iyo nkuru n'abasomye canke bakandika ku mbuga zitandukanye umunyamakuru wacu diane ndonse niwe yayiciye ijya nino inkuru y'uko abadandaza batembereza mu mabarabara yo mu gisagara ca bujumbura barekuriwe gukora mu mwidegemvyo iracafise agahaze hamwe ni ku bijanye no kumenya igiciro nyakuri c'iyo mpuzu y'ijire basabwa hamwe n'akamaro kayo nubwo ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ko ijire igugwa ibihumbi mirongo itatu sivyo namba aha kandi wumvirije na ba nyene kuzigura bavuga ko baziguze ku biciro bitandukanye kandi ku muntu umwe ikaroti
aba tubasanze kuri avenue de la grece mu bisanzwe aya majire hariho abayaguze mirongo ibiri na bitatu hariho abaguze mirongo ibiri na bitanu kugeza iyi saa n'ubu munota hariho abavuga ko bamaze gutanga na mirongo ine wewe wayiguze angahe je nayiguze mirongo ibiri na bitanu wewe nawe je mirongo ibiri na bitatu amafaranga nayiguze ibihumbi mirongo ibiri izo jire nta giciro zifise zicemewe neza kuko umwe baramuca mirongo ibiri na bitatu uwundi ibiri na bitanu uwundi mirongo ine bagiye sinzi ico bagiye bararaba none muba mwayiguriye hamwe yego tuzigurira ku muntu umwe umuntu ajejwe ngo ivyo bintu ni umuntu bita ngo viane uwurongoye ishirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo apebe pasteur niragira viane aratomora neza uko bitunganijwe ariko imbere y'aha tubasomere icyo bamwe n'abandi bavuga ku mbuga ngurukanabumenyi hari uyu atangura yitwengera ati hahahahaha abo kuri kotebu nabo bahakwa guca bugara bose bakorere mu ibarabara icyo bikoze abapanze ibibanza ingingo ntihumuriza hama hatomboye abatakigiye gusumira mu masoko kuko bizobasanga muhira mehira aciye akenge mu kurondera amahera mu banyagihugu uyu nawe yanditse abaza ati mwiyumvira ko bizoborohera kuriha ayo mafaranga hari n'uyu yanditse ati nibaza ko abo badandaza bazoca bakorera umwuga wabo mu gisagara gusa dusome n'uyu avuga ati jewe ntavyo nshigikiye tugarukirize kuri uyu yanditse ati ntibari bakwiye gusabwa urufaranga na rumwe abo bavyeyi bacu na bashiki bacu mwibaza ko bizoborohera kuronka ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu ku mwaka kandi mwibaza ko bazemererwa kudandariza mu duce twose two mu gisagara uwurongoye ishirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo apebe pasteur niragira viane ari nawe abajeje intwaro bacako mu gukorana n'abo badandaza avuga ko basabwa ibihumbi bitatu ku kwezi navyo nyene bigatanga uwemeye kuba umunywanyi w'ishirahamwe ayo nayo abandanya avuga ko ari kugira ngo bazoshobore kuzokora isuku mu gisagara aho abo badandaza basanzwe bakorera ariko rero pasteur vianney niragira arabeshuza ayo mafaranga avugwa ko agura ijire avuga ko basabwa ibihumbi icumi bitarenga amafaranga agurwa irya jire ni ibihumbi icumi nta kinyegezwa kirimwo n'uwundi uwo ari we wese yumva bikeneye ashobora kuturondera tukayimukorera kandi nta nyungu yindi tuyishaka ko wanashaka wovuga ati ndafise umutayere w'iwanje ayisoneshereza tukabona aho agiye kuyishonesha hama tukaza tugashyira ku inimero bidakeye washaka n'iwacu n'amafaranga yo gushyira ku inimero akaza akayiriha tukamwereka akabiriha mugabe bigaca mu nzira twebwe tubona ko uyu muntu azwi ayo mafaranga ntaho turacisha iwacu mugabe ivyo bikagenda gutyo akatwereka ati je ndayikoresheje aha ah, kirihira hama akayizana tukayishira mu gitabo cy'abandi bariko barakora kugira ngo ejo niyafatwa yambaye ntafatwe nk'umuntu yiyahugije nibaza yuko atakibazo vyotera ikibazo twese amahera ikibazo nuko yambara jire kugira ngo umutekano mu gisagara ubwo mubungabunzwe uyarongoye ishyirahamwe apeb yibaza ko abatanga amafaranga arenga ibihumbi icumi baba bibwe nabo bashobora kuba batumye akabahamagarira kwishikira ubwabo ku makomine canke ku biro vy'ishirahamwe biri kuri Atene Primaire mu gisagara ca Bujumbura nubwo kandi bamwe bibaza ko ikibazo c'aba badandaza co kuburabuzwa cakemutse habanamba aba badandaza batubwira uko babandanya bafatwa n'inzego z'umutekano ni ukuri twebwe ibi bintu ntitubibona neza ukuntu badufata bitwa ko twambaye ibyemewe n'amategeko twari tuzi ko bazoca batwemerera kugira dusubire gutereka hanyuma tuze turabariha ku kwezi ayo nyene bifuza kugira barihe muri leta natwe tumenyekane nk'abandi bamwe bamwe bariko baratembereza ibisanzwe kandi bambaye amajire tubona nibo bariko barafata twe twagomba mutubarize nimba ari ivy'ukuri canke ari ivyo kutuburagiza tumenye ico imana izodukorera mu nyuma kuko tubona twe byatunaniye canke baba bari mu yandi makosa nta kandi karimbi babashingiye muba mwarenze ekaye nk'ubu nk'uwo bagira bafatire ngaha anye twari duhagaze ngaho nyene abapolisi bararuruka mu bisi bariko barakoresha baza bamufata ati ca ngaha aravuga ati none agiye mumfashe munyagirize ngo tukubwenge ngo ugende sinzi ukuntu nyene yabinyanganije ariruka niho gusigara abandi bose babajanye kandi nta nikosa twabona bagira bamutwarire birateye agahinda hari n'uwaba yakutse iyo cire ari amahera yakuranye ariko kugeza uno munsi benshi bafise amarira kubera ayo majira nuko mwotugira imbere mugasaba umukuru w'igihugu n'umuvyeyi wacu n'umuvyeyi w'igihugu cy'u Burundi kandi nashobora kwemera abaramutswa ko bicwa n'inzara hariho benshi tutagira iyo dusoroma tutagira n'amatongo turi mako dusoroma ngaha mu gisagara n'ubu nyene urongoye ishirahamwe ryo guteza imbere abikorera utwabo apeb pasteur vianney niragira avuga ko hari ibibanza bimwe bimwe batarekuriwe gushikamwo nk'ibikoreramwo abakuru nk'ahora isoko nkuru ya bujumbura kuri kiyoske ya brarudi hamwe no mu micungararo y'ibanki nkuru y'igihugu ikindi pasteur vianney niragira avuga ku bijanye n'uko kubandanya bafatwa ni kutamenya amategeko agenga abo badandaza kw'abapolisi ikindi ca kabiri hajya hari no- na bamwe bamwe mu bapolisi usanga bataratahura neza ineza yavyo bakabitiranya n'abandi abo nabone hari igihe amucaka mwigenza ko mugabo tubana gus- kubisigura kugira ngo babimenye ko ikintu iyo kirekuwe n'amategeko kiba kirekuwe n'amategeko itegeko risohotse ryubahirizwa gutyo hanyuma ibisigaye rihagarikwa ariko haje irindi ririhagarika nibaza ko arizo mvunyamakuru zoba zituma hariho abafatwa n'abandi badafatwa iyi ngingo y'ukwambara amajire no gutanga intererano kw'aba badandaza yashyizweho itariki mirongo ibiri na zibiri z'uku kwezi kwa kane k'uyu mwaka turimwo amakuru tubandanya duhabwa n'ishyirahamwe ribatwara ni uko iyi ngingo yashinzwe inyuma y'aho itegeko ryashinzwe n'umushikiranganji w'ubudandaji ribarekurira kudandaza ukuri kwamye ryo mu mwaka uheze ritariko rirubahirizwa ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse kuri uyu muco wose uduhaye inkuru imwe yo mu makamba imbere ko dusezerana matata afatiye ku matongo ariko aratosekaza ikibano mu ikambi ya nakivali mu gihugu ca uganda umunyamakuru wacu leonce niyo ngabo niwatubwira vyinshi kuri ino nkuru ikambi ya nakivale iri muri district ya isingiro mu manuko bushyira uburengero bw'igihugu cya uganda ifise ibirometero kwadarati ijana na mirongo umunani na bitatu ariko abanyagihugu b'abaganda bakaba bakunze kuja baraja kuba mu micungararo y'iyo kambi rimwe na rimwe mbere bagasanga barenze imbibe ahaheruka rero haherutse kunagurwa imbibe z'iyo kambi abanyagihugu rero b'abanyauganda impunzi z'abarundi bakunze kwita abataka baca basanga bakuwe mu turere barimwo aho baciye batangura kurabana ribi n'impunzi umubano ubu uratosekaye ibintu bijyanye n'impunzi n'abataka ntabwo turi kwiyumvanamo neza ushobora kugenda nabi ha- ugashika n'aho bashobora kukugirira nabi ibyo byatanguye ryari ibi bitanguye aho batanguye gucira insharo kuri saturumenti berekana urugabano rw'impunzi aha muri nakivare bino kubataka n'impunzi ba- berekana aho bari gushinga umupaka aho rero niho twaciye dutangira kubona umubano w'abataka n'impunzi utangiye gu- guhinduka nk'ibyo n'ibyuka bibi kandi ntabyo bahora batugira ibyo kandi biranatuma abana b'abataka n'ab'impunzi iyo bahuye bishika bagashihana ariko naho nyene iyi mpunzi yaganiriye n'ijwi rya amerika yemeza ko iyo ngeso itari mu bataka bose ubu kabisa abana baraninubana no mu kayira bagatangira kutubwira ngo amataka yacu murimwo ngo reba inzara iri kutwica ngo none babahaye amataka y'ubusa abana mbese baranagwana no mu nzira ku buryo n'ejo bundi twashoboye kubona umwana w'umutaka ari kugendana imbugita ashaka kuyicumita umwana w'umurundi tubyanzurira abarimu babi- babakuriye umutaka ku buryo bamukuye kuri iryo shuri ry'iwacu bamurungika kwiga ku ishuri ry'abataka n'uyu mutware nawe nyene aremeza ko hari ugusotorana ariko bidakabije kandi ati izo ngorane zirazwi no ku rwego rwo hejuru umubano ntabwo umeze neza cyane ariko twama turiko turatanga amaraporo ku badukuriye bakagerageza kurya hagati bagahanura ariko hari- iyo abantu babana babura ibyo bapfa cyane cyane nk'ubu ikibazo kimaze iminsi kigaragaye ni ikibazo cy'abana b'abataka n'abana b'impunzi baja ku ishuri bakagenda bagwanira mu- mu mayira iyo bariko baraja ku ishuri bagerageje kukimenyesha abayoboye ishuri abo bana bapfike cyane cyane biratangurira kuri ibi byo gusotorana ibindi nabyo bikava ko abana b'abataka usanga bacurira aba- abana b'impunzi Abana nabo bakumva ko bababwiye iki jambo kibi bigatuma rero batandukira gush- gushwana aho byoba biva kuri ubu butaka bwabo nyine bavuga ko batwaye nabyo bira- nabyo birafitanye isano kuko akenshi hari igihe baba ngo mutubera mu- mu- mu mataka mutubabarire rero murumva ko iyo nkuru ifise utunenge tutari dukeya ari naco gituma tudashoboye kuyibandanya tuyibavugiriza ariko tuzoyigarukako ejo tumaze gutosora utwo tunenge twose turimwo ni ngaha tugiye gusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara imbere yuko duhana agahindukira ndababwire muri make ko abategetsi bo mu bihugu bitandukanye bigize umuryango w'ibihugu vya buraya bari mu nama rukokoma yatanguye kuri uno wa kane ikazohera ejo i buruseli mu bubirigi kugira ngo bige ku vyerekeye umugambi w'ubwongereza wo kuvana karenge muri uwo muryango umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubwongereza Theresa May yavuze ko yizeye ko iyo nama iza guhera habonetse ivyizere yuko ukuva muri uwo muryango ataco bizokwica ku banyaburaya baturuka mu bihugu bitandukanye bagera ku miliyoni zitatu baba mu bwongereza co kimwe no miliyoni umwe w'abongereza baba mu bindi bihugu bitandukanye bigize umuryango w'ibihugu vya buraya bitegekanije ko ku mugoroba w'uno wa kane ku masaha yo mu burundi no mu rwanda abategetsi bo muri uyo muryango baza guhura bakumiriye Theresa May kugira ngo bashobore kurabira hamwe kazoza k'uwo muryango katarimwo ubwongereza nuko rero big farias aturirimbire kano karirimbo imbere ko duhana agahindukira
kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica ngwino usange sinze sinze sinze nakumisize birakubunyarike sinze sinze sinze nakumisize birakubunyarike yoba washobora kumbwira yuko nawe umwambura kuryama nkasinzira umutima wanjye ukaruhuka hari igihe mpora ngira amadidane nkibaza ko we woba warahindutse mbwira ko atari byo ni no kuri kano karirimbo ndakumisinze ka big farias niko bamwita ariko izina ryiwe ni desire mugani duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze innocent kimenyi na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma diane nahazwe tuzosubire guhura ejo nk'aho twahuriye bimwe mu biganiro tubatumiriyewo ni ikiganiro muri isanga igihe c'isaha cumi mugenzi wacu thomas kamirindi araza kugaruka ku ngingo y'uko itariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri abanyarwanda batari bake bahungiye mu bihugu bitandukanye batazuba bagifise urwo ruhusha rwo kwitwa impunzi ico muvyibaza ko ni saa kumi muri muri sanga